ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwabonye ikingura mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu burundi nyine abakozi barenga ijana b'urwengero imena barasaba imperekeza cyangwa gusubizwa mu kazi resosiyare yarabatelefone baramubwira yuko hariho resuwasani purusa tuzoguma turonka ku mushahara twebwe rero izo endaminite z'ayo mezi atatu aheze bari batwemereye suwasani purusa mugabo ndakubwiye n'ubu nokoreka telefone kuko muri besebera batwandikira mesaje uko ukwezi guheze barungikako tarantisimire uyu ni umwe muri abo bakozi b'imena wavuganye n'ijwi ry'amerika mu burundi kandi guverinoma irangije ibarura ry'abanyamahanga baba mu gihugu naho perezida mushya wa senegal avuga ko azihatira kurwanya ruswa aya makuru turayambura mu mwanya tubanze twumve ayo hirya no hino ku isi tugezwaho na diane nininahazwe ikaze muri kumwe na thomas kamirindi
igisata ca onu kijejwe agateka ka zina muntu gisaba ubwongereza guheba umugambi wo kurungika bamwe mu bimukira bari ku butaka bwabwo mu gihugu c'u rwanda mu bikorwa vyo kugenzura ubwongereza vyabereye i geneve mu busuwise ahari icicaro gikuru c'ako kanama ka onu kajejwe agateka ka zina muntu abagize ako kanama bavuze ko bababajwe n'amasezerano ubwongereza bwagiranye n'u rwanda bukemeza ko u rwanda ari igihugu abimukira bashobora kubamwo batekaniwe gutyo ku bw'ako kanama ubwongereza bukaba bwarirengagije ko sentare nkuru yabwo yatomoye ko amasezerano y'ubwongereza n'u rwanda anyuranye n'amategeko mpuzamakungu abagize ako kanama basabye bashimitse leta y'ubwongereza gutesha agaciro integuro y'itegeko iganisha kuri ayo masezerano iyo nteguro yaramuka yemeje naho nk'itegeko leta ikarisesa niko babandanya babisaba igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kuza kwa kane n'inama nshingamateka y'ubwongereza bitegekanije ko izorimbura integuro y'itegeko ririmo ahanini ingingo zemeza ko u rwanda ari igihugu gitekanye kubimukira umurwi utegura amatora muri afurika y'epfo wavanye jacob zuma yahoze ari perezida w'ico gihugu ku rutonde rw'abemerewe kuzokwiyamamariza amatora yo mu kwezi kwa gatanu masoto moepia atwara uyo murwi yabwiye abamenyeshamakuru ko umugambwe wari wamutanze nk'umukandida wabimenyeshejwe moepia yirinze naho biri uko gutangaza icatumye zuma atemererwa kuba umukandida jacob zuma n'umugambwe wari wamutanze nka kandida wabo bafise kugera ku igenekerezo rya kane z'uku kwezi kugira ngo bitwarire ino ngingo baja bamaze gutangaza ko bategekanya kuyitwarira zuma yokwitojeje ubundi ku ruhande rw'umugambwe umukonto wesinzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi gushigikira uwo mugambwe vyatangaje abatari bake kuko zuma yahoze afatwa nka bimwe mu bicocoro vy'umugambwe anc umaze imyaka irenga mirongo itatu ku butegetsi bwa afurika y'epfo amatohoza afatiye ku vyiyumviro bitandukanye vya bamwe n'abandi yerekana ko kuba jacob zuma ashigikiye umugambwe umukonto wesinzwe yatesheje amajwi anc ababikurikiranirana hagufi bakemeza ko ku nshuro ya mbere mu mateka yawo umugambwe anc ushobora kutazotwara ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka nk'uko vyahoze haraheze imyaka mirongo itatu igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa gatanu niho abanyagihugu ba afurika y'epfo bazotora abashingamateka bashasha abazotorwa bazoheza nabo bace batora perezida mushasha wa afurika y'epfo urutonde ntabanduka rw'abemerewe kuzohiganira kuyobora afurika y'epfo ruzotangazwa mu minsi cumi n'itanu kugeno saha imigambwe irenga mirongo ibiri iramaze gutanga abazoyiserukira muri ayo matora yimirije muri ico gihugu ca afurika y'epfo tukivuga rero ku vy'amatora perezida wa senegal Macky Sall nawe yakiriye uwo batavuga rumwe basiru diomaye faye mu ngoro yiwe iri i dakar muri senegal basiru Claudio Maifai agenda buke buke yegereza kuramutswa ingoro ya perezida wa Senegal yakiririwemwo kuko intsinzi yiwe nka perezida mushasha w'ico gihugu ishobora kwemezwa ijana ku ijana umwanya n'uyundi ukuba perezida Macky Sall yakiriye Basiru Diomaye Faye mu ngoro yiwe vyafashwe nk'ikimenyetso cerekanywa ry'ubutegetsi rigiye kuba mu mutekano ntangere muri Senegal ibi ntibimenyerewe mu karere Senegal iherereyemwo gasanzwe kabangamiwe n'amakudeta y'urutavanako mu bihugu bibanyi vya Senegal no mu icungararo yaho Basiru Diomaye Faye w'imyaka mirongo ine n'ine yabonanye na Macky Sall ari kumwe na Usman Sonko afatwa nk'umuhetsi wiwe mu vya politike amatora ya Senegal yabaye Diomaye Faye na Usman Sonko bamaze iminsi icumi bavuye mu gasho murabyibuka uko ari babiri bari bamaze imyaka igera kuri itatu barwanya ubutegetsi bwa President Macky Sall amashusho yashizwe ku rubuga rw'ibiro vya President wa Senegal yerekana Macky Sall ariko asozera ikiringo ciwe ashize amaboko ku bitugu vya Basiru Diomaye Faye batahora bavuga rumwe kandi akaba nawe agiye kumusubirira bo mu kwari batatu Diomaye Faye Macky Sall na Sonko bariko baramwenyura cane ibiro vya perezida wa Senegal bikaba vyavuze ko umubonano w'abo bagabo batatu bari bamaze igihe badacana uwaka ari umubonano wari ugamije kuvugana ku madosiye aremereye y'igihugu no gutegura ahanini urubanza rwo guhererekanya ubutegetsi ibiro vya Senegal aha biti ni intango y'ihererekanywa ry'ubutegetsi igiye kwandikwa mu mateka Bassirou Diomaye Faye agiye kuba umunyepolitike wa mbere atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal atsinze amatora vyoroshe hatarinze kuba itunganywa y'inshuro ya kabiri kubera ukutumvikana hagati y'impande zitavuga rumwe mu vya politike aho ni kuva Senegal yikukira mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook kuri voa radiyo yacu muri uganda kandi muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora y'ikisoro amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi abakozi barenga ijana na cumi na barindwi barasaba imperekeza cyangwa se gusubizwa mu kazi bakorera urwengero rw'ibinyobwa rwitwa imena ruri mu murwa mukuru w'intara ya kayanza imena yabahagaritse mu kazi ibabwira ko ifite ibibazo by'ubukungu ni inkuru mwateguriwe n'ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo mu burundi murayigezwaho na tiyarive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi na rimwe yabo bakozi b'imena somusubire uko ari ijana na cumi n'indwi batemerewe kwinjira muri iryo hinguriro nk'uko byahora ahubwo babwirwa ko baja kurindirira imuhira bavuga ko umukoresha yabamenyesheje ko ihinguriro ryagabanije abakozi gushika ibibazo by'ubutunzi bitoye inyishu abo bakozi bavuga ko bahavuye bitura umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kayanza ajejwe imibano uwo nawe akaba yabafashije kumvikana n'umukoresha ku bijanye n'uturu uturusho duhabwa abarungitswe muri mwe nako karuhuko mu kiganiro bahaye abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ko ariko ayo masezerano atubahirijwe nyandurazaro ni umwe muri abo bakozi b'imena batari ku kivi muri kino gihe rusosiyare yarabatelefonye baramubwira yuko hariho resuwasani purusa tuzoguma turonka ku mushahara twebwe rero izo endaminite z'ayo mezi atatu aheze bari batwemereye suwasani purusa mugabo nakubwiye n'ubu nokoreka telefone kuko muri besebera batwandikira mesaje uko ukwezi guheze barungikako taransimire taransimire rero bivanye na kumwe yabivuga bamwe bamwe bari bafise amadeni je nkaje ku kwezi bakata senkanteye urumva cinja muri muwe venti n'amahera arengako inyuma y'amezi ane bahagaritswe mu kazi abo bakozi bavuga ko babayeho nabi bababazwa n'ingene ubuyobozi bukuru bw'iryo hinguriro ry'ibinyobwa buza bwaratanguye kubasubiriza harabaye ibintu byo kutwirukana mugabo muri make jene avuga ko batwirukanye hadakurikijwe amategeko ku bwa mbere bwobwo babanje badushyira muri shomaje nta preyavido shomaje yigeze iba nta n'ibiki n'ibiki twebwe turagenda muri shomaje hama shomaje iheze twibaza ngo dusubiye mu kazi ariko tugiye twasanze ahubwo byose barabipanze byose bahita baduha amakete atubwira yuko amasezerano twari dufitanye y'akazi yahagaze kumva ko woba warakoze nk'imyaka ingahe mu ruganda ibiri itatu irenga haba n'abarenza cumi mugabo ku matesasiyo do serivisi baca bagabanya imyaka ukaca umbwira y'uko wontekera igice cy'umushahara w'ukwezi by'ibyo bintu sinabishima ubuyobozi bukuru bwa imenaso musubire mu kayanza ntibwerekwa ibisabwa n'abo bakozi barungitswe mu karuhuko k'imfata kibanza evariste ngayemore asanzwe ari umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro abona ko atakindi byorenza ku byo ryabaronkeje mu bijyanye n'amategeko mu gutekererwa canke mu kurangura ibitekanijwe iyo umuntu agiye muri chômage économique na lisansima porukoze ekonomike twarabikurikije twarabikoze twarabitanze abami bababaza ngo mbega baratekeye ntibadutekereye twebwe ibiteganyijwe n'amategeko twarabikoze uza kumva yuko bitamunyura yoteraje imbere ibishikirizwa n'uwo muyobozi mukuru w'iryo hinguriro ry'ibinyobwa riri ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza ngo biranyuranye n'ibiri mu itegeko rigenga akazi ku butaka bw'uburundi ibishikirizwa na celestin sabyimana arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi mu burundi kosibu arabye imyaka abakoze biraharuye mu mategeko y'akazi muri code du travail biranditse neza ingena bimeze agaca baha izo bita rero endaminite do preyavi ahubwo uyu muyobozi ni ukutamenya amategeko cyangwa abigira nka nkana ariko utamenya amategeko rero nayamenye ngira yumve abo bantu rero bari muri enda minisiteri y'ishomari ntabasubize mu kazi kabo ubutegetsi bw'intara ya kayanza buza bwarafashe mu ntoki ayo matati ari hagati y'abo bakozi ijana na cumi n'indwi n'ihinguriro imena uwurongoye iyo ntara yitwa umwere mu gutatura ayo matati abo bakozi bamwagiriza guhengama babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko yabasabye gusangira ubuhombe n'iryo shirahamwe bararahira bararengwa naho biri uko buri amatari w'intara ya kayanza koroneri remicishahayo asaba izo impande zibiri kubandanya ibiganiro mukoresha n'umukozi mwese mwumvikane hanyuma dushire imbere amategeko dushire imbere amategeko jewe nk'urongo y'intara ikintu ca mbere nshiraho habanza kumvikana iyo kumvikana binaniranye haca haja imbere amategeko ntibizorinde aho bishika ngo ndunyike abantu muri sentare muje kuburana muri sentare kuko binaniranye n'ubu twazikije kuja muri sentare mugabo burya abantu baja mu masentare ariko vyananiranye ku kibazo c'uko ubuyobozi bukuru bw'ihinguriro imena buza bwaratanguye gusubiriza abakozi byarungitse mu karuhuko k'ifata kibanza buri amatari w'intara ya kayanza asaba ko byohagarara mu kurindira ko ikibazo c'abo bakozi gitorerwa umuti ijwi ry'amerika tukiri mu burundi leta yarayishoje ibarura ry'abanyamahanga babayo ryari rimaze iminsi itatu mu gihugu cyose pierre claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye urusansuma rw'abanyamahanga bose baba mu burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi rufise intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu burundi impunzi abimukira abatagira ibyangombwa n'abandi nk'uko byaseguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwatunganije iryo sekeza pierre nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba mu gisagara ca bujumbura muri zone ya kamenge ngagara nyakabiga musaga na kanyosha niho haba abanyamahanga benshi ikibonekeje muri iyi minsi itatu ni imisunikano kubera abandika ari bake abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nk'uko umukenyaza bo mu kamenge abisigura aha jewe nazindutse dushitse ngaha twiyandikishije dusanze turi wa mirongo indwi na gatanu no tuza gushikirwa ariko nacyo kandi ikindi tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abantu bandika ni bake turafite ibindi bikorwa dukora tuve ngaha hakiri kare bamwe turafunze tugenda guteka nabo baduhaye iminsi itatu ariko ntibishoboka bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya nyakabiga barafise amakenga kuko batasiguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma twe batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa nicyo gituma nzaza twitabye ako kamo ndavuga bidutera kubera dufite amafomu tuba n'umuryango presence ingene turi mu muryango namba muri 5 personnes mutegeza kwitaba mwese 5 personnes bakababona bakaca babaregistra umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara ca bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronse akanya muri iyi minsi itatu kunyarukira ku biro vya zone kwiyandikisha nk'userukira impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabo batinya ko boza kuko ni ku neza yacu ikindi naco ntawe uzi neza ico rugamije nico gituma amakenga atubura ariko urabona ko abenshi bitavye akamo ico bikoze umwanya wabaye muto batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi ntawe uzi ko twese bikunda ko twandikwa ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba ko kongerezwa ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajejwe kwandika ari bake bifuza ko hotangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntihagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa ubushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu bwasiguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronse akaryo ko kwiyandikisha buvuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice biranga mirongo umunani ku ijana ari abakongomani hakiyongera ko abatanzaniya abava mu bihugu vyo mu burengero bwa afurika nka mali na senegal hamwe rero n'abava mu bihugu by'abarabu bagwiriye cyane cyane muri karitsiye yitwa asiatique hagati mu gisagara ca bujumbura uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cyane ndetse ko ahenshi atawibonekeje uwo yaduhaye amakuru yikeka ko urwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu martini teretse ari mu kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aho yatangaza ko imbibe z'uburundi n'u rwanda zugawe yemeje ko abo uburundi butabashaka aribo nabo dukeneye n'abari bari ngaho gataka abirukanye nabo bize baramatari nabasabye raporo y'abanyamahanga baba mu burundi barazi ibyo ari bayimpaye twabikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane umutekano ni muzo mvuge ngo ni uwa komiseri kominari cyangwa provensiyari cyangwa uwundi wese umutekano ni uwacu wese turi abacu wese muzo mvuge ngo ni uwa koroneri ngaho ubonye batwara akarere reka ni twese yamara ku rundi ruhande leta y'u rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu rwanda mu ijwi gicega yaca umuvugizi wa leta ale mukurarinda u rwanda rwasabye uburundi gufata neza abanyarwanda babayo kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka babivuze ko batabashaka ubwo igikurikiyeho ni iki ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu rwanda ntawe uhungabanye ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka bavuga bati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyayo ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakore akazi kabo kuko nta murundi ugomba kugira ikibazo hano mu rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe ibiharuro bitangwa n'ishami gita impunzi ku isi hcr hamwe n'igisata c'abinjira n'abasohoka mu burundi cerekana ko abanyamahanga baba muri ico gihugu barenga gato ibihumbi ijana na cumi bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka bujumbura rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na cumi na gatandatu pierre clavin nkuru ku bwijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu
radiyo ijwi ry'amerika tuve mu burundi tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu batatu biciwe ejo bundi kuwa kabiri mu mirwano hagati y'abasirikare b'ingabo z'igihugu FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa Zalendo inyangezi muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Epfo ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage batuye inyangezi ho mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu yumvikanishije yuko izi mvururu zatangiye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo umusore w'umuzarendo yamburaga umusirikare wa FARDC imbunda mu isoko rya Munya nyuma uwo musore yagiye ayirasisha amasasu yerekeza kuri Modima barakoroganye bareta bamufata bamwaka imbunda yari umwe barangije imbunda barayitwara bamaze kuyitwara abasirikare baza baje kurika imbunda yabo abazarendo barabitanga bararasa abasirikare nabo batangira kubarasa bahita birukanka baragenda muri ako kavuyo amasasu afata abantu abo tumaze kumenya bamaze gupfa ni abantu batatu aho hahise hapfa abantu babiri mu isoko indani undi mwana bamujyana ku bitaro ageze muri opitari generali uwo mwana aba ari hasiga ubuzima umuyobozi wa gurupe makahongo cishuga inyangezi avugana n'ijwi rya amerika ku manywa yo kuri uyu wa kane yemeje yuko ari abantu batatu bapfuye abandi babiri bakomekera mu bushambirane bwa wazalendo na fardc mu isoko ejo saa kumi mu isoko rikuru habayeho kutumvikana kw'abasirikare na wazalendo bituma bambura umusirikare wa fardc imbunda ingaruka zabyo ni uko abantu batatu bapfuye barimo umwana w'imyaka cumi n'umwe hari n'abagore babiri bakomeretse bari mu bitaro bya kamina ushinzwe ubushinjacyaha mu gisirikare ku rwego rw'intara ari mu gukurikirana iki kibazo hagati aha ituze ryagarutse mu gihe dutegereje ko abayobozi b'intara baza aha ubu bushyamirane buvutse hagati ya fardc na wazalendo bubaye mu gihe hari hashize iminsi itari mikeya hariho kutumvikana hagati y'impande zombi ku bijyanye n'ukwiriye gukora irondo muri nyangezi ikindi kitumvikanwaho ni uko hari abambara imyenda ya gisirikare itandukanye kuko bamwe bafite imisha iheruka gutangwa abandi nabo bakambara ishaje yaciwe nowe cyambala ni umuyobozi wa sosiyete sivire muri nyangezi asaba leta gukemura iki kibazo kiri hagati ya fardc na wazalendo ku ruhande rw'abasirikare bacu ntibafata inshingano zabo batuvanira abo basirikare aha kuko kuva bahagera niho hatangiye kuba ibibazo abayobozi nibarebe uburyo bahugura wazalendo kuko inshingano zabo si ukugwanira mu baturage igihugu gifite ibibazo byinshi ndizera ko mu ntara ya kivu ya ruguru bakenewe ahari intambara turasaba abakoze ibyo ko bahanwa kubera izi mvururu zaraye zibaye hagati ya wazalendo na fardc byadindije imwe mu mirimo muri santire ya nyangezi umutekano wagarutse usibye ko nta akitivite n'imwe n'imwe ihayikorwa usibye uwo muhanda gusa ufunguye ariko ikintu kijyanye n'amasoko ikintu kijyanye n'amaduka nta kintu na kimwe kirakorwa rero kugeza aya masaha uko niko bihagaze twagerageje kuvugisha fardesi ndetse na wazalendo ntibyadukundira ese ni iki abasesenguzi bavuga kuri ubu bushamirane bw'icyarabu hagati ya fardese na wazalendo prosperi baseka ni umushakashatsi akaba n'inzobere ku bibazo by'amakimbirane muri aka karere kutumvikana hagati y'igisirikare cya kongo n'abazalendo aribo bahoze ari ba mayimayi ntekereza ko bishingiye ku bintu bibiri icya mbere ni uko bahujwe mu buryo butateguwe icya kabiri ni imibereho yabo bamwe batunzwe na leta abandi batunzwe n'uko bagenda bafata iby'abaturage kandi ngira ngo abantu kubahuza uyu munsi nta kadire ihari nta oruganizasiyo ihari ibi ngibi bizakomeza bibeho amakuru twahawe n'inzego z'ubuyobozi mu ntara ya kivu y'epfo ni uko intumwa za fardc zivuye mu mujyi wa bukavu zaje kureba uburyo zarangiza iki kibazo cyaraye kivutse inyangezi hagati ya wazalendo n'ingabo z'igihugu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira radiyo ijwi rya amerika noneho tujya muri senegal umukuru w'igihugu umaze gutorwa basiru faye yatangaje ko mu migambi ye azashyira imbere kurwanya ruswa no kubaka inzego z'igihugu fideli niyongabo aratubwira ibindi perezida basiru diomaye faye yatangaje kandi ko agiye kunywanisha abanyasenegali mu gihe yiteguriye gushikira icesa amabanga y'umukuru w'igihugu nsinzi yiwe mu matora mu ndwi iheze yaje inyuma y'uruhagarara rwa politiki rwatewe n'ingingo yari yafashwe na perezida agiye gusubirira makisal yo kwigizayo amatora mu ijambo rya mbere yashikirije icese basiru diomaye faye aherutse gutorwa yarashimiye abamushigikiye yabemereye ko azotorera inyishu bimwe mu bibazo avuga ko bihanze igihugu perezida basiru diomaye faye yagize ati
nzayobora igihugu n'ubwitonzi kandi mu mucyo nzakora ngamije kurandura ruswa n'imizi yayo mu nzego zose kandi nzakora nshishikajwe no kongera kubaka inzego z'igihugu perezida faye yavuze ko igihe cyo kugarukana umutekano mu gihugu kigeze ni nyuma y'uko perezida agiye gusubirira Macky Sall agerageje kuyigizayo amatora gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri ayo matora yari ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka vyatumye igihugu kija mu ruhagarara rwa politiki perezida Basiru Diomaye Faye yavuze ko igihugu gikeneye gusubira kunywanisha abanyagihugu no gusubira gushiraho uburyo bwo kubana kw'abanyagihugu yatangaje ko uruhagarara rwaranze igihe cy'imbere y'amatora rwahitanye ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu mu gihe abandi batawe mu mvuto yatangaje ko bizeye ko bazobirengera mu kunywanisha abanyasenegal gana fati umwe mu bamushigikiye yari yavuze ko bari bafise icyizere ko bari gutsinda n'ibirenga ibice mirongo irindwi ku ijana vy'amajwi mu nshuro ya mbere y'amatora yamara yavuze ko bisa n'uko bafise ibice mirongo itanu n'indwi ku ijana yavuze ko bizeye ko ico gitigiri kizorenga ngaho yamara ivyavuye mu matora yo ku munsi w'imana muri senegal vyatangajwe icese cyo kuwa gatatu vyerekanye ko bisaru diomaye faye ariwe yatsinze amatora mu nshuro ya mbere afise amajwi 58 n'ibice 28 ku ijana vyerekanye ko faye ari imbere biboneka y'uwo bahiganywe aserukira urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi amaduba yaronse amajwi 35 n'ibice 79 ku ijana sahil kebe ni uwundi ashigikiye diomaye faye yavuze ko baciye mu bihe vyahatswe gushira senegal mu kajagari yamara yavuze ati imana ishimwe ibintu vyasubiye mu buryo muri iki gihe yavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu muco diomaye faye yatowe n'amajwi menshi yatangaje ko ico bategerezwa gukora muri iki gihe ari ukunywanisha abanyasenegal nk'uko diomaye faye yabitangaje mu ijambo ryiwe kandi ko azohindura ubutunzi bw'igihugu ariko icicaro c'urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi amaduba yaserukiye urwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na basiru diomaye faye yarabwiye abamenyeshamakuru ibyo yavuganye na perezida aherutse gutogwa amaduba yagize ati
ndamwifurije intsinzi kandi musabira umugisha ku mana ngo azasohoze ubutumwa bwe n'intego zitandukanye ku bw'igihugu cyacu cyiza no ku bw'imibereho myiza y'abaturage bacu
mu gihe abashigikiye amaduba bariko bagerageza gutegera ugutsindwa kwiwe mu nshuro ya mbere y'amatora icuka kibi cibonekeje mu mezi make yarangiye gisa n'ikiriko kiragabanuka kiriko gisubirirwa n'icizere ko ishusho ryiza rya senegal cy'igihugu c'akarorero ku bijanye na demokarasi mu karere rizosubira kwigaragaza mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika inejejwe no kubamenyesha ko yaraye itangije umurongo wa fm wa kabiri mu rwanda umunara wayo uri i karongi mu ntara y'uburengerazuba mu itangazo yari ashyize hanze umuyobozi w'ijwi ry'amerika ku bw'ubusigire john lipman asobanura ko bizaha ijwi ry'amerika uburyo bwo kugeza ku bayumva amakuru atabogamye kandi y'ingeri zitandukanye kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu mu ndimi eshanu ikinyarwanda ikirundi igiswahili igifaransa n'icyongereza uyu muyoboro uje wunganira usanzwe i kigali fm ijana na kane n'ibice bitatu kuva mu bihumbi bibiri na kane fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi izatuma radiyo ijwi ry'amerika noneho yumvikana neza mu burengerazuba bw'u rwanda mu bice bimwe byo mu burundi no mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nshuti muduteze amatwi aha kandi niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika mbibutse ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba n'ikiganiro muri isanga guhera saa kumi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama